Hello, my great and wonderful people. We welcome you once again to our today's episode of this program. And today we get this message for our table Wanibisi with the receiver from the governor of Delta State Wanibisi Inimna Ifeanyi Okowa. This one of the message Wanibisi is sent across to the Senate President Wanibisi Inimna Amel Lawan. And the title of this one thought say, You Be Waste of Space. Okowa takes Lawan to cleaners. <laughs> All right, my great and wonderful people. You know, the reason why I be say with the laugh, not pass be say, a lot of these people, they don't they understand the position of these people when they say they sit down for yea and nay position to deceive themselves. Abewofi talk say this one and a genuine wake up from dis very governors of the southeast and the southwest All right, may we imagine and say na genuine one because a lot of them don't they respond positively for this very time now. All right, before we go ahead to read out the full content of this news, in case you didn't the first day when you to hear about us on the channel, be this to say you are highly welcome. I bet make you not forget to help us hit that subscribe button and also the small bell when you say the nearer so that anytime when you say we take bring a new update, you know go discover to look for it. It will only come to you like a message. And our prayer, remember say they say we want to be say today support us on this channel. Now they say we want God with the same people when we support you for everything when you good when you put your hands to do. In Jesus' mighty name, amen. All right, now we'll do some more reading, then we'll conclude together for the comment session. And as we put our hand there for inside this matter, the comic us understand, say, Governor Ifeanyi Okowa when it be the governor of Delta State. It say eh, Senate president when it be say in name na Amelawan and many others when it be say they go against the demand of the seventeen governors when it be say they talk say eh, make them make sure say eh, they restructure this country Nigeria to federation. And the contour say this kind of people now the very example of leaders when you not understand the reason why it be say the people elect them. And still on top of the matter, the contour say Okowa's statement, which is the governor of Delta State, say it come as a response to Lawan when he be the Senate president for the interview when he be say he grant to State House correspondent for Abuja on Thursday. After he be say he don't observe their Muslim prayers for four courts of the presidential villa. When he be say they talk, say certain governors when he be say that the demand for restructuring, say make them make sure say they focus more on the way when they say they will take fix their own state instead of say that they focus on the federal government. And as we put our hand there, Peggy Kanto say, he believe as leaders, especially those of them when they basically they pull for the position of power, say may they not be the one when they say they will dare for the forefront. They call for this kind of thing when they say that they call restructuring because even you as a governor you suppose to be the one wey be say you suppose to work hard for your own state to ensure say this restructuring wey be say you dey call for for the federal level you go first of all put am in place for your own state as well and e suppose make e be say you know say that thing wey be say you dey accuse the federal government about anything wey be say e be people go fit still accuse you of that same thing for your own state So all of us supposed to be the one when it be say we will make sure say we get complete and total way to make sure say our system for the federal, state and even local government levels they work for their people. How it will take work for their people when e be say una dey select the law when e be say e dey strive for inside this country? How it will take work out of 100% of the law when it be say una make the one when it be say if dey work for inside it e not even reach 5% and those one are the one when it be say e dey favour una how it e will take work. <tsk> All right, my people make we still do small for the reading here e come say we must make sure say we avoid regionalism say all of us now leader we must make sure say we come together to make sure say we find solutions to our own challenges when WNBC see it come before us. Regardless of any level WNBC we did for the position of government, whether at the federal level, the state level, or even the local government level. However, Okowa during an empowerment program when see the sponsor by the minority leader of the House of Representatives when see in Nimna Didi Elumelu on Saturday e take di issue wit lawan statement as im tok say unlike lawan and im own pipo say di seventeen southern governors say dem simply come togeda to do wetin dem suppose to do as di pipo wey be say dem elect to make a demand. And still on top of the matter, Governor Okowa tok say unfortunately, I read for paper say somebody dey tok say we suppose not to talk about certain things for inside this very country. As the people when it be say the elect. If it be say the voice of your people say that they hear and clearly and that they continue to the talk and you when it be say the elect as a person but you shy away from the place when it be say you're supposed to give them more voices then you're supposed not to occupy the position when it be say you they occupy. So I must thank our people for the House of Representatives when it be say they respond to the speech when it be say they made by their colleagues for the National Assembly. And for us to conclude this matter, he can talk, say, as he always talk, say all the things when it be say they discuss, nothing when it be say it e go against the unity of this country. He want to reassure everybody, say, as elected governors, say he believe for the unity of this country, but he want also go further to make sure say he advance for the need of a certain things when be say they supposed to put in order to give strength to this very unity when be say that they talk about so. And that will not be any reason for these people to come outside to say waiting the discourse as governors say it e not make sense. All right, my great and wonderful people. Now, only this one fit take from this news when they say they receive uh, from the governor of Delta State uh, when they say when name now governor Ifeanyi Okowa when it is talk say the position of the Senate president when they say he name now Ahmed Lawal say now waste of space now in be this very one. And before we will leave, Unana, make una share una opinion with us for the comment session. One thing when be say we want try to understand the mon here, not pass be say. Now still restructuring, I disciple see they talk about. No problem. We understand say because also una day for the position of power as governors. Una no if you just come outside publicly to say una want advocates for this self-determination when be say everybody don't they yearn for so desperately. No problem, we understand una. The only people when they be say they will feel come outside boldly now to really declare this self-determination and people when they be say e not dey for the position of power we understand we not dey against una. one thing wey e be say e dey make us dey happy na no pass be say e don dey too obvious to una now as governors say these people dey no mean well for una or una people although e no let una come outside publicly to let these people know say una no mean well for us because of the position wey be say una dey occupy right now no problem una swear allegiance to una office to make sure say una protect una office abi but remember say na that say allegiance na una swear to make sure say una protect una own people and una own region as well now if una want use only una allegiance to protect una office for the face of this very fulani caliphate and forget the other side of una own people and una own region still know say na the offense wey be say e catch up with una if una break the allegiance wey be say una swear to protect the interests of these caliphates na that same offense na e still hold una when e be say una break the one when e be say una swear to protect una own people and una own region una no see am say una no free for anyone so no problem make una dey do am but one thing wey e be say we dey assure una say e go reach to the ex ten t wey e be say una no go fit bear am anymore yes e dey happen to una people now una una fit bear am abi e go reach to the extent wey e be say even una e go come too dey obvious to say e don come dey demand una own life now e go reach that very extent yes the measure wey e be say una take give to us as nigerians na so e go still take reach una body when e be say we elect to be our voices thank god for una write up here una talk say una suppose to be our voice where our voice for stop na there una suppose to add una more voice to make sure say our in ten tion dey do am na wetin una write na im be this very one now no be for una to write a fine speech for us we know wetin time talk but una wen e be say we put for position wen e be say our voice no reach for una to stand there to make sure say una uplift our voice to make our demand come true. na una now come turn una self to a parasitic organisms wen e be say e dey eat up our own desire no problem. Remember, as una talk now say, the position of Amelawan say na waste of space. So also, una position when it be say it refuse to do the things when it be say will benefit us and our own region, na still waste of space. No one when it be say it better pass each other. She una the point accusing finger against Amelawan now. That same finger See the point to una now. As una not stand to do the needful to us, are we, the people, then still know say una position na still waste of space na only message wey be say we come to pass across to una na im be this very one no be only the position of the president of senate wey im name na amelawa be waste of space una when e be governors for the southeast and the southwest when e be say e refuse to act for the position when e be say e suppose to act to protect the interests of the people una own position na still waste of space All right, my great and wonderful people, I will leave Unana make una do the rest for us for the comment session. And before then, in case today na the first day when you be see the hear about us for the channel, be this, we say you are highly welcome. I bet make you not forget to do us a favor by hitting on that right subscribe button and also the small bell when you be see the nearer. So that anytime when you be see we bring a new update, you know what they suffer to look for, it will only come to you like a message. And our prayer, remember, say, The same way when be say to support us for this channel. Now they say we went God with the same people when will they support you for everything when it good when you put your hands to do. In Jesus' name. Amen. And you, when you don't already be part of this great family, when they see the help or they share this broadcast, anytime when they say they make them, God Almighty will bless you. Your effort towards us on the channel will not taken for granted at all. We really appreciate you. I beg make not forget to help us share this one so that we still reach our brothers and sisters all over the world because we believe or want to say information, not power. And as you do so, God Almighty will bless you. We would like to draw the conclusion of this program and we'll see you again when we see you. Remember, we love you all. Bye bye.